بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون qunnamtii teenna taafreen so'oo waa'ee guddinna ilmaan keennaa tarbiyaa ijoollee teennaa keessatti haga danda'ame mala walii dha'u keessattuu jiruu biyya dhi'aa tana laallee qooda afreen so'oo keessatti eega qooda tokkoffa'aa keessatti akkamitti waan haqaa barsiifna qooda lammataa keessatti akkamitti waan haqaa ka baratan sanit akka isaan hojjetan taasifna qooda sadaffaa keessatti akkamitti waan isaan barataniitti hojjetan kana akka isaan ummata dhaqqabsiisanii khayrii kana hariyaa fi keessa facaasan taasifna eega baranneen booda qoonni amma nuu hafe waan isaan baratanii itti hojjetanii ummataan dhaqqaban kana akkamitti hujiidhaan akka wanni kun ilmaan keenya keessaa mul'attu taasisuu hoo dandeenya een dandeenya yoo rabbi nu laaffise dirqama rabbiin guddaan nurra kaaye akka nu lubbuu teennaaf lubbuu ilmaan keenyaa azaaba jalaa nagaya baafnu rabbiin maal jedhe yaa ayyuha alladhiina aamanuu yaa warra rabbitti amane quu anfusakum lubbuu teessan tiksaa wa ahliikum lubbuu warra keessanis tiksaa نارا إبدرا تكسان جد ربين إبدسون كأكم وقودها الناس كنمان قبسيفم والحجارة رقعان قبسيفم عليها ملائكة ملائكة قبار أدابتني اتنم قران ملائكة سن تأكم غلاب ججبدو رحمة قمني شداد هن قمان كنم هن جلابه هن دين لا يعصون الله كرب يكني ما أمرهم وربين التأمر وان بران هجني ويفعلون ما يؤمرون وربين إسان أمر من وان برا كان هجني ورا أكنا كان إبدا ورا كان مرفمي جرو كان من أتشلو في ملق أي جلابه هن دين قبو باسر إف جلابته هن دين هنام بقتي جلابه هن دين dhokatee jalaa bahuu hin dandeenye fira isaatii fi hariyoonni isaa dhufanii gormuudhaan humnaan keessaa fuudhuu hin dandeenye azaaba akkanaa kana jira azaaba kana jalaa lubbuu teessaniif lubbuu ilmaan keessaniif warra keessanillee nagaya baasaa nuun jedha rabbiin akkamitti nagaya baafna duuba waan barumsa tokkoffaa keessatti baranneef ka barumsa lammataa keessatti baranne ka sadaffaa keessatti baranne yoo itti hojjanne lubbuu teenyaaf ta'e ilmaan keenyallee إن شاء الله عذاب جلانا جاي بافنا ربي ورا لبو في اللي عذاب جلانا جاي باسي لبو إلمان في تفور في اللي عذاب جلانا جاي باسو ربي قدانو ها تاسسو إستنا وباسا ربي عذاب جلانا جاي نوها باسو إلمي كينا جمو أما بهدئاتنا كيستي إجولن باية متاول رابتي نمن شغفتو if guddifti nama hundaa ifii gaditti ilaalti yoo ati taa'i jettuun hin dhaabata ati dhaabadhu jettuun hin taa'a kootu jettuun hin deema deemi jettuun ni taa'a wanni hunduu faalla rakkoo kana nama baay'eeti mataa keessattuu namni ijoolleen isaa didiqqoo rakkoo kanatti rakkoon kun isatti hagas maraa miti hedduun keenya ilmaan keenya diqqoo alhamdulillah waan yeroon namni baay'een biyyarraa baqate dardara taheef namni baay'een ijoolleen amma haga ammatti ganni isaanii xiqqoo garuu gaa eegata akka waggaa kudha lamaa ol dabranii eega takka iskuula ol aanutti hiiqanii eegasii mataa dhaabuun haadhuma deettee kana intalti tuffatu haadhuma deesse hoosifte baatte rakkatte guddifte cabxee nyaachifte kana waa barsiiftee ardhaan geette kana waan irra waa beektuuf seeti waan irra bareedduuf seeti waan irra jabduuf seeti waan irra ol aantuuf seeti keessattuu gaa yoo barumsi haadhaafaan barumsi abba'aafaan isii gadi jiraate yeroo afaan biyyaa kana isaan afaan biyyaa akka dhaloota dubbatanii nu haga haga fedhillee barannu ima caccabsina ifii gaditti nu laala yeroo san yeroo ati afaan bi- afaan biyyaa kana isaan biratti caccabsitu mana barumsaa dhaqxee barsiisaa wajjin barsiiftuu wajjin dubbatta afaan ni caccabsita telefoona bakka hajaa wahii bilbilta afaan ni caccabsita waajjira wahii wajjin dhaqxanii afaan ni caccabsita inni ilmi kan kee waan biraa maal beeka abbaan kiyya haati kiyyaan beekanii eega afaanuma ummanni haasawuyyuu dubbachuu dadhabee caccabse wanni kun achiin achi yaan ilmaanii akkana kanarraa ka ka'e ilmi baay'ee haadha abbaaf tuffata tokko tuffiin ka dhufuun akkaataa itti ilma kana wajjin jiraannu nu wallaalu baay'ee nu akka dur warri keenna wajjin jiraatan ka abaabayyuun abbaa wajjin jiraate ka akaakayyuun abaabayyuu wajjin jiraate bifa saniin isaan wajjin jiraatu yaanna isaan ammoo zamana san hin jiran biyya sanis hin jiran biyyis ka biraa zamannis ka biraati jiru biraati dhibbarraa dhibba jirjiiramte jechuudha jirjiiramni kun baay'ee keenya nuun galle loora gugurdaa duuba yoo isaan bahalaalan nu dhi'a laalla akkanuma faallaa addaan ta'an walumatti iyyuu amri mabaasu isaan egaa jaalalaan hin hojjetan waan sodaa kan keetiif hojjetan malee wanni sodaa mana haadhaaf abba'aatiif hojjetamu huloo manaa bira hin dabru yoo duraan imaanaaf dhuga'eessee itti amanee itti quufee hin hojjetin ilmi tokko waan inni itti hojjete kana yoo dirqanii dirqiidhaaf sodaa warra isaaniitiif itti hojjete huloon warra isaanii tamanas yeroo bananii huloon hidhamtu achumatti hidhama jechuudha waliin gadi hin bahu alabbahu nama biraati mana galu nama biraati aalama lama ta haalaan gargar fagoo keessa jiraatan ijoolleen ka sadaffaatuutti dabale masjiida dhaqallee ka biraati iskuulli waan biraa barsiisa meediyaaf iskuulli walitti hidhi tokko suni manni ammoo akkaataan jiruu mana sanii ka biraati masjidaaf madarasaa yeroo dhaqanii akka biraati wanni kun haraama kun halaala kun hin gahe kun hin gahe ka biraati alama sadi jidduu ilmi xiqqaan kun deemuu hin danda'u alama sadeen kanarraa tokko malee lama jalaa kufuu jiraata kanaafuu duuba maal amma rakkoon akka nu qabdu ilmaan kanaa wal fahamuun dura nutti jabaata akka duuba akka harti hin gogne ee, karaa achi hin duune ka harti hin gogne baanan akkame isaanis jiruu biyya faranjii itti fedhan tana guutuu guutuuf hin dandeenyu nu isaanis jiruu teenna taa oromiyaa guutuu akka nuti durutti jiraataa turre san nu guutuu hin danda'an akkamitti duuba jidduu kana waliin dhufnee wajjin jiraachuu noo mala wal dhallee gargar bahuu hin dandeenyu rabbitti walirraa nu uume jidduu kanatti wajjin jiraachuu dandeenyaa aqliin tana amma namuu haga tokko bakka ofirraa as socho'ee jidduu kana waliin dhufu sunoo ammoo haasawaan malee hin taatu namni wahyii hin qabu namni tokkolleen waan garaa namaa keessa jira dubbisuu hin dandeettu ati waan qalbii namaa keessa jira arguu hin dandeettu beekuu hin dandeettu rabbi caalaa beeka nama kana maal barbaadda maal feeta maal yaadda maal si fakkaata hamileen kan kee maali bifa kamiin itti geetta dogoggorri kun maali maalirraa dhufe yaaliin hoo maal tahaa wal mari'atu ta'ani ittaan amma kan namni keenya baay'een hin dandeenye ilma ifii wajjiin taa'ee haasawuun nama jabaatti gabbu'anii sanuu bar sitti hin jabaatin arqasitti irraa mataa dhaaba ilma kiyyi diqqaa kan nama guddisee waa takka hin bayne wayaatti hidhe amma taa'ee isa wajjiin mari'adhaa jetta bor ammoo isattu sirraa mataa dhaabuu jiraata arda yeroo inni diqqa diqqu gannaan diqqaa sittu mataa irraa dhaaba ilma diqqaa waliin teennee haasuuf na aadaa teenne keessa hin jirtu jetta bor ammoo isattu mataa sirraa dhaabuu jiraata gargar dabartan jechuudha assalaam ilma kana mee duuba hagam itti akka tokko haga tokko sammuu isaa tana bakka faranjii sanirraa as gatiiksine jiruu isaa tana fahamsiisuun waan guddoo tokkoffaa qananii rabbiin guddaan isaa kenne kana inni kun hin beeku baay'een abbaan kii taalkanii guyyaa naa yaaddamu kun haati tii taalkanii guyyaa naaf jettee laffaate cabxu tun rakkoon isaan rakkatan kun naafiin isaan galtu haadhaaf abbaan kee bu'aa maal naa qabaniin isaanii isaan galtu maaliif hin galleen bara qananiin tokko dhaban malee namaan galtu quufarra jiranii qananirra jiranii fayyarra jiranii jirugaadirra jiranii dhabaniin beekam namni yoo dhabe waan tokko beeka fayyaan maal ta'u yoo dhukkubsate namaa galti beelti maal ta'u quufni maal ta'u yoo beelawan namaa gala roobni maal ta'u yoo oola argan namaa gala ilma kana duuba sammuu isaa qabnee haala tokko qananii rabbii guddaa kana isaa galchuudhaaf biyya yeroo tokko tokko geessuun barbaachisa biyya deebisanii namoota hiyyeessa wamaa waa tokko hin qabne jiruu laaftuu duutuu keessa jiraatan namoota kana geessanii nakni nama kana wajjiin taa'e namoota kana qarqaare waan danda'u kenneefi bira dhaabate dhihana nyaachisee waan tokko godheefi akka inni wajjiin haasa'u taasisuun qananii inni keessa jiru san isa beeksisa ilma kan kee sila qananii akkam keessa jiraa'an beeka jechuudha qananii kam keessa jira beeka nama ifii gadi ilaalu rakkoon harkaanu qabdu hoonu ilmaan isaa wajjiin baratan ilma sadarkaa isaa ol jiruuti ka faranjii ka abbaan isaa kun looyera kun doktora kun maali'i ka galiin isaa ji'aanuu hagam galu manaa fi lafa abbaan firraa kan ka jiru dhaalan qabu biyya fi keessa jiru quufaa ilma kana wajjiin baratan uffata uffata kasaanii hin qabne irratti argan ilma kana irratti mallaqa qabaa nyaata ka hunni nyaachuu hin dandeenye nyaata yeroo diqqoo boqonnaan jiru makiinaa ka inni hin dhufneen dhufa jiruu addaan jirtu arga guutumatti yoo yeroo tokko tokko mana isaanii dhaqe faa wama ajabaa arga mana addaa qaba gurbaan kun ka saahiba isaa kun mana fi kana keessa waan hunduu guutame wanni silaa ilma namaa barbaachisu martuu as keessa qophaa'ee jira yoos maal godhagaa gadoo hundaa sirra deebisa maal itti fakkaate akka namni badii kana hundaa hojjete si ta'e maal sun abbaa gaarii qaba haadha gaarii qaba warra gaarii qaba warra isaaniitu akkasitti jiruu gaarii saniin dhaqqabe isin ammoo warra hamoo waan taataniif jecha anumaan loluu fi anuma dhaanuuf na xiyyuu malee bu'aa tokko kanaa buuftan hin jirtu gado eegalamte subhaanallah dura dhaabachuu hin dandeettu amma kanati garuu maal godhuu dandeetta inni amma faallaa dhaamsa rasuula rabbii deene ilmi kanke rasuulli maal jedha nama fi gadi ilaalaa jedha nama fi ol hin laalina maal nama si ol jiru yoo laalta imaana dhabta sabrii dhabta nama fayyaadhaan ati fayyaan qabdu miilessi dhukkubaa ka fayyaa qabu yoo laalte haga duraan irra imaana dhabta yoo ammoo nama si gadi jiru laalte hoo ati miilessi dhukkubaa ka miilli irraa muramee jira ati matassi dhukkubaa ka mataa sibiila keessa kaayanii akkasi sibiilan dhiiga keessaa baasantu jira nama ifii gadi laalatin atin jiruun tun siqqa jeeluu dadhabde makiinaa bareedaa bitachuu dadhabde makiinum dullichi duraanitiin deemta namuma takka'atu makiinumayyuu yaabbatintu jira makiinaa bitatuu dhiisi inuu yaabbatintu jira kun ammoo isaan galu yoom galaaf ammoo yoo asii fuutee boqonnaa biyyi tee nageessite biyyi fi baratuu taate nama fi baratuu taate jiruu maal tahuu arguu taatiif isa sila nama naa gadi jiru jira kophee bifa sanii ta qaalii san malee ta abbaan keenyaa bitu kun hin taatu ta qaalii san biti jedhaani idan ammoo kophee malee faanuma qullaa akka dhalateen deemu jira an surree bifa kana ka waggaa kana bahe biti jedhaani sila daanamu mawuma tokko qullaa akka dhalatee wayaa erbee erba'een deemu jira hagaltuufiitu tana godhuun ammoo baay'ee si qarqaarti ilma kan keetis baay'ee qarqaarti jiruu isaa qajeelchuudhaaf sun waggatti yeroo tokko wanni wanta karaa kanarra gabaabaa ka bira jira sun maal mana yaalaa geessi ilma kan kee yeroo irraa yeroo mana yaalaa dhaqxu isimme mana yaalaa geessi kaa ilma kan kee abaluu tokko kasin beektantu fayyaa dhabe yoo dhageette ilmaan kan keetiif warra kan kee fudhadhu yoo gaasilaa bakkisan dhaquun kan nama mijooftu taate fuudhii mana yaalaa geessi yoo ka heddummaan hin taane taatellee nama lamaa sadihin fuudhii geessi yoos abaluu keessan ka fayyaa dhabe qofaa miti keessa bahii dabri sanis salaam ilaali naannoo ijoollee fayyaa hin qabne itti tajaajilan naannoo san geessi ka caphee ka hodhame ka rakkatee ka cinqame ka enerjiif rakkoon bifa addaa harkaa qabdu isin dhukkuba bifa bifaa hunda naannoo dhukkuba bifa bifaa hundarraan deemi daawwachiis haalaalu meelaali mucaan kun hariyaa kan keeti yookaan xiqqoo sirra guddaa yookaan xiqqoo sii gadi rakkoo inni keessa jiru laalme miilarraa kutanii dhukkubni hin dhaabanne ammallee itti deemaa jira ammas haga hafe miila kutuu barbaachisaadha miila rakkoo isa harkaa qabdu hagisiin geettu ati ammoo laan rabbi fayyaa sii kenna kullaal amma rakkate ji'a hagam ifa kana ciisaa jira dhaqi gaa hodhisu maaltu akkam taate eessa harkaa si qaba maal rakkoon kan kee hin fayyi ta'u maal yaaddayin irraa ka'uu jiraatta jedhi jajjabeessi odeeffadhu ammoo haa odeeffatu ijoollee tantee haa barattu haa agartu yookaan atummaan odeeffadhu isaan haa caqasan yeroo bakka nama fayyaa hin qabne sanitti deemtan waan tokko kan nama fayyaa hin qabne san gammachiisu fuudhuu fi gaarii keessattuu gaa waan tokko ka imaana isaa fayyadu da'waa achi keessa yoo kamaltu taate achi keessa da'waa godhuun kitaaba diqqaa tokko sanirraa barreeffame waan jiru irraa odeessu waan ajabaa takka odeessu nama sabree dhukkuba irratti obse galata isa isaaf rabbi biratti qophaa'e waan kana kanarraa waan barreeffame tokko kenniif gammada yoomaan taatu irraa ka'u jiraatta jedhi jabeessi kanaa yoo laalte ilmaan dhiisi atummaa nuun fayyadatta mana yaalaa namni hunduu dhaquu barbaachisa nama hunda irraa fayyadata lubbuu teenya ta'a ammoo oluma deemuu malee ima ijaarii malee diidiin keessa hin jirre kana dhugaa isii yoos garta halkanii guyyaan guutamne itti dabali dabali dabali dabali maluun jettu tana yoos haga tokko guyyaa haga tokko hafuura irraa baafatta eegisiin ammallee dibbee fi sitti quutan malee manuma yaalaa deebisatin kanumaan hafuura irraa baafadhu haga tokko karaan biraa ka ati ilma kan keetiin qarqaaruun maltu hoo qabri qabri dhaqxaamee ati mataa keetii ilma kee hoo geessita maaltu sii dide maaliif geessuu dhabde dhaquu dhabde yoo namni tokko du'ee dhageen ilma kee fudhadhu deemi nama kana dhiqi irra salaati fuudhi qabari irraa deemi akkanumaan lafaa ka'ii guyyaa sabti ahadaa yeroo tokko ilmaan kee fudhadhu qabrii dhaqi qabrii keessan deemi da'u namoota hagaati owwaalte ka'atuu beektu odeessiif kun abaluu abaluu jedhama bakka kanatti dura owwaallee biraa deemna waggaa shaniin duratti kun ammoo abaluu abaluu jedhama wagguma lamaan dura dhihoo tana du'e kun ammoo waggaa tokko ji'a sadiin dura nama tokko armee tana owwaalle haasiin ijoolleen ta'e yeroo bakka kanaa kana siif fidan yeroo ati duute waan hundayyuu waan ati baratteef waraqaa raga'aatiif mallaqa ati hojjetteef waan ati qabdu kana hundayyuu dhiiftee bakka kana keessa kaayu jiraan yeroo bakka tana keessa si kaaye wanni si fayyadu hoo maal kanas si fayyada kanas si fayyada kanas si fayyada sodaa rabbii ta dhugu anati rabbii hin gee sodaattu si fayyada na sossobuu miti najalaa dhoksuu miti ifirra dabarsuu miti sodaa rabbiif jettee atin sodaattee waan gaarii hojjatte santu asii si fayyada qarsis ilma kan kee haala ilma kan keetii maal keessa jira beekuudhaaf atin yaalii guddoo godhu sirra jira sadarkaan ilma kiyyaa kun gama barumsaatiin eessa gahe gama ammoo akhlaaqaa gama haalaatiin gama xabi'aatiin eessa gahe gama tolaa deemaa jira moo gama badii deemaa jira een wajjiin deema een wajjiin taa'a een wajjiin jiraata een wajjiin hariiroo qaba karaa intarneetiitiin taatu gama telefoonaatiin taatu gama biraatiin taatu een wajjiin hariiroo qaba ilma kan kee kana quba qabaatu barbaachisa osoo ammoo inni na quba qabdaas hin beekne yoo faana buutee eessa dhaq- eessa deem maal taanete walitti buutanii beeki osoo tun hin jirre tokkoffaa mana barumsaa kana yeroo hundaa dhaqi baay'ee barsiisotaan wal baradhaa waajjiraan wal baradhaa yeroo hundayyuu dhaqi odeeffadhu maaltu haarawa yerootti dhufa yerootti baha taa'a si caqasaa een hojiin dubbata rakkoon isaa maal jirjira maaltu jira maal ol ka'e maal gabbuudha odeeffadhu isa hoo yeroo inni mana barumsaa kanarraa galu odeeffadhu maal barattan har'a hin jedhini abadan dubbii miti sun maal barattan har'a sa'a jaha jira sa'a torba jira maal barattani maal jedhee si himuu danda'a ati mee guyyaa kana hujii dhaqxee galte maal dalagdan har'a osin jedhamu himuu hin dandeettu maal hujii sa'a saddeet deemte maal hojjeta Wa- wan wan xiqqoo miti wan hojjetu maal ammoo bifa kamiin gaafachuu dandeetta sagantaa barumsaa ka isaa kana if biraa qabaatu atiin ganama sa'atii haga sirraa haga sa'atii hagasitti barsiiftuu abaluttu waa'ee kana barsiisaa if biraa duraan qabta sa'a haga sirraa haga sa'a hagas immoo barsiisaa abaluttu seenaa kana gaafatu waan jettuun barsiiftuu abalu yeroo seente ganama maalin eegaltee maal si gaafattee nama biraa hoo maal gaafattee maal jette wanni haareen isiin himte arba maal maal siin jette bifa kanaa yoo jettee takka takkaan si hime ilmi ammas irrifata akka nama quba qabuu taata ati si kabajalle kabajaa sii godha ilmi kun kee maal waa'ee isaa keessa quba qabdachootin mana barumsaa kana keessa beekta Eh, kuun katti aanu hoo aban hoo yeroo guyyaa duuraan booda yeroo egaa nyaataniin booda bakka kana akkana barsiisaniin akkana akkana yeroo seene maal jedhame Ah, banki bana fodduma dhaabatee na ilaalaa jira biyya eessa akkamitti akkas beekuu danda'e hee takkana nuun jedhee bartan nu barsiise tana jedhee tana jedhee tana jedhee haa wanni biraa hoo maal jedhate bakka kam teette Eh, akka gaariitti teette eenyu wajjiin taphatte yeroo san namni itti waliin kukkufalte sun yeroo san een abalu maaliif ammoo warreen barsiisaaf akka san dhaqxe bakka sanitti kuflanii taphatuun ka barsiisan dhaabatee waa barsiisaa jiru waan gaarii shi'oo gaarii miti duuba hoo furmaanni maal mee maal taana akkasuma dhaabadaa haga akka xumura tokko faltamoo mee maal wayi furmaata innummaan haa fidu yoo ilmi kan kee guutumatti dilii tokko seene balleessaa tokko balleesse balleessaa inni balleesse kun sin jaalachiifne haalaan si dallansiifte karaa namni keenna diqqeennan nu baranne itti iyyuu uleen dhaanuu ari'uu dhukkee olirraa kaasu sun nama fayyadu karaa biraa tokko ka ajaba jira ka akka ajaban nama fayyadu odoo atin rakkan bara waan ajabaa wanni gariin waan bahiin qabnettu bahirra nama fayyada fakkeenyaaf tarbiyaa rasuula alayhi salaatu wassalaam yoo laalte yeroo waan guguddoo akkasii namni tokko hojjete waan diqqoo takkaan adaba waan namticha siif diqqoo namtichaa guddoo sun maal mee ilma kan keetiif fakkeenyaaf irraa callifta gallante hin dubbattuun waa tokkollee isa wajjin hariiraa hin gootuun dhaabta yoo saganteeffatta sa'atii jahaaf halkan kanaaf guyyaa lamaaf akka rakkoo walirra guddo'ootiin ilmi yoo ati waa lama si gaafatee ati jalaa didde lafti hin fuutu haga waa si gaafatee ati deebii kennitutti taa'uu hin danda'u dhaabatu malee dhaabatee si gaafata abbaa kanoo maal godha abbaa kanas noo kana fudhachuu danda'a maalii godhuu danda'a waliinuu dubbattooti hujina tan ta'e ooftaa ooftaa ooftaa waan barbaachisu ammoo keessaa kennuu barbaadus dabarsitee ijoollee isaanii kennitte dabarsaa feettaanii bifa kanaan guutumatti osoo waa tokko hin jenneen osoon abaarre osoon arrabsine osoo loltee sagalee hin ta'e alaa namni hin dhageenye osoo dhaantee ciniintee gubdee mootummaaf siif mootummaa walitti hin buune ilmi kan kee atabtaa caldeessan maashaa allah maashaa allah waan taphaati miree sun meeshaa lolaa akkasuma irra gaarii waan jiruun seef caldeessan barra ijoollee qofaa miti nama guddaa akkasuma beeku caldeessi waan taphaati miti meeshaa irra qara qabu dhuma hin dubbanneen wama tokko waan kee oofatu malee haga fedhe inni iyyee hin dubbatu yeroo yeroon ati saganteeffatti sun ga'ee garte sagantaa yookaan yeroo inni taa yookaan jirjiirama isarraa mul'atu hin hiikta ilmi kan kee kun haga inni jirjiirama akkanaan agarsiisu hin dubbatu tan fakkeenyaaf garaan kee keessatti yeroo inni booyee waan maraa balleessan tiyya badiina buute abbaa kiyya na wajjin dubbadhu dhee inni booyee yeroo dhugumaan jirjiirama irra garte yoos teettan waliin haasoftan egaa maaltu bu'ee maaltu fidee maal nu wayyare sil akkam ta'an haga inni akkana deema oduun egaa sahaabaa sadeen rasuulli alayhi salaatu wassalaam dubbachuu ni dhabee egaa bultii afurtama lafti rabbii وضاقت عليهم الارض بما رحبت ربهم قدان جد لفت تدك حتى يا برضو لفت برضو لفت ربي تلب تلب حتى واللي براكاتي إلما كان كيك أدب القمل كبديدة لجي كان جرجيروني دنديتو وأن أجراتك تبرجي أمس واللي سمال hedduun keenya hojjechuu dadhabuun mala mee takka'aa ilma kan keetii xalayaa barreessi ta'etin takka'aa intala san ta'etin abbaatiyya jaalatamtuu si jaaladha haga hojii jiru hundaa yaanki si yaada yeroo haga mana galutti si hawwihaan kee qaba si arguu jaaladha abbaatii si jaaladha jette takka'aa intala san ta'e gurbaa kan kee takka'aa xalayaa barreessitee fi xalayaa kabaja'aaf jaalala ibsituuf waan tokko tokko gaarii inni hojjete faarsu wajjin bara faaruun tun egaa beeki faaya waan hundaati faarsiteen balleessin faar faaruun waan guddoo nu ammoo ilma keenya faarsuun beeku faaruun irra diqqoo yeroo inni waan tokko fuudhi jetteeni sii fide dura fuudhii bifa amrii kanaan hin fidini fuudhuu dandeettaa achi kaayuu dandeetta naa kennuu dandeetta dhufuu dandeetta si hojiin dubbachuu danda'a yeroon waa barumsaa geette wal bira teenne waa baratuu dandeenya bifa kana dura dhimma bahi maal yoo jette alamni inni keessa jiru bifa sanitti dhimma baha yoo ati faallaa gootee akkuma kenna ka duritti mucatti kootu badi tayas fuudhi kitaaban kee bareeddan qaree barreessi waan barreessin jedhan maal isa tanaa ulama deddeemteetu waa daawwataa oolta kun hin jiru aalama inni keessa oolu keessoonni akkasii hin jirtu gabrummaa tarraa boodaatti argine san jibbannallee karraa boodatti arga san nama jibbama warri isaanii jibbe tokko dhifa arka gad osoo lola jechuu duuba maal jette yoo inni waan tokko hojjete galatoom maal egaa faranjii nu sanki wuudhaa afaan keessaa hoo baafata warri galatoom waan gaarii hojjette baay'ee si galatoomfadha waan gaarii hujii haalaan nama gammachiisu tokko galatoom kana mee rabbuma sodaadhu afaan kee keessaa hin baasin waan kheyriin dabaru waan hamtuu mituni galatoom qajeele rabbi isaa qajeelchuuti jazaakallahu khayran baarakallahu fiika tun maal waan kheyriitii bartun waan gaarii hundi waan gaarii yoo ilma kan kee dhugumaan inni nama badaa ta'e waan irra faarsitu inni kan qabne taate waan irra faarfamu ka inni danda'u uumtaaf fakkeenyaaf dadhabaa ilmi kun namuma dhugaan rakkoo tokko dhagaa haa jennume hi'oo malee eenyuun beekna yookaan nama wal miilaalaa tokko fakkeenyaaf dirqama kennitaaf waan kana hojjedhaa jettaa waan sana hojjetanii dhiheessan galatoom jettaan inni waan tokko illee hojjetu firrumaa taa'a. maal arga hagati ijoollee taan hin galatoon jettuun san akka nama ijoollee kaan isarra jaalatee isaa ol dabarsee isa jibbee tokkotti farka isallee egaa maal faaruu uumiif atummaan maal jettee uumta uummanni danda'u mee waraqaataan ol garagalchi haa ol garagalchu mee suura suuraan achirra jiru sun maal laali mee akka gaaritti suuraa san ahaa arge maal isii wanni kun nama oo miila qaba eh kophee akkam qaba mee kophee akkanaa qaba ahaa qajeela sii gale uuu galatoom ilma kiyya baay'ee baay'ee haalaan si galateeffadha maal waan gaarii hojjettee xanaa akka gaariitti bifa an barbaadeen moggaa taanii jijjiirte mee xanaa kan hundayyuu fuudhee achi kaayu bakka san kaayu fuudhee haa kaayu ohohohoho sun faawwama dhugaan haalan gaarii fedhe daati nama taphaatii miti faaruu atummaan uumiif yaaqi maal gootaatti rakkatta atummaan uumiif faaruu haa faarfamu maan rabbi nu haa faarsute rabbi nu arrabsin rabbi warra faarfamu kan arrabsame rabbi nu haa taasu maal goota arrabsaa wabta ilma kanke badiif badii sima deebitee si balleessitii beeki badeesi uf danqaram osoo deemuu danqaramee danqaraa afaan keessatti ta'e si dhaabata halkani guyyaa danqarameef badinaa fi bal'aan abaaraa oolla badiin achirraa eegalamte tokkoffaa dhugatti yoo qabdan ilaalte ka tarbiyaa barbaachisu abbootaaf haadhota nu nu warra gugurdoo namni tarbiyaa barbaachisu yoo nu silaa akka barbaachisu kanatti barannee silaa akkasi kan hojii irra oolchu nu taate ilmi keenya insha Allah yoo rabbi muddaa nu waafaqsiise ilmi keenya nu qajeela. Meegaa duuba bu'uura keenya yoo deebine ilma kan keetii barreessinee waraqaa waraqaa dhoksii bareechisii barreessii fi haalan barreechisii fi fakkeenyaaf intala kan teettu yeroo mana barumsaa seentu hijaaba ifii ifirraa fuutee qullaa seentii shakkite faana buutee fagoo olaallan dhugaa akkas ta'uu garte rakkoon sun baay'ee jirti beekamu wayaa uffataniituma dhufanii yeroo mana barumsaa dhiyaatan wanni qabanii waluma dachaasaniituma achi keessa sii kaayan yeroo achi keessaa bahan ammallee maashaa allah hidhataniituma ooliyaa rabbiitii gabbahan kanaaf ka kanarra jiru baay'ee garre yoo kana shakkite xalayaa bareedduu sii barreessii fi waan gaarii intalti tantee qabduun faarsi jaalala tanteetiif kabaja akka ati isii akka kabajatti ilaaltu akka nama adunyaa mararra jirurra isii jaalattu ibsii fi xalayaa san keessa dhaamsa xiqqaa tokko sodaa rabbiitiin dhaamsi akkasiin akka mana bareeddu kanatti bakka mana barumsatti bareedde rabbiif jettee ibsatti hartu waraqaa kanarra barreessii fi shaanxaa isii kan odoo isiin quban qabne keessa kaa'i yeroo isiin mana barumsatti dhihaattee silaa bantee hijaaba ofirraa fuutee keessa kaa'eet akka waraqaan kun duraa gabbahuuf godhi waraqaa keessa jira waraqaan haaraa of isiin beektu miti bifa waraqoota isiitiin diimaa yookiin gurraacha bifa biraa godhi ah kun maal ammoo isin jettee bantee ilaalte kunoo abbaasi barreessee fi gatteetti haa dubbiftu. mee waan kana ilaalaa jijjiirama qiyaasan qabne ilma keessan dadhagarta yoo rabbiin guddaan ee jedhe kanatti yoo dhimma baatu maaltu ammoo bahiyooyii nu barbaachisaa naaltu itti dhimma bahuu nu dhowume alamni amma nu keessa jirru kun alama laaqama alama bahara xuraa'ee ka ati wadhakkaa isaa odoo keessa jirtu osoo xuriin nan tuqne nagaa baha'i jettu bahara guutuu keessa dhaabanna bahara kana guutuun xuraa'e osoo xuriin tun nan tuqne nagaa bahee ala keessaa baha jedhu waan taphaatee miti yoo duuba gurmuu wal godhatanii namni hagni gaariin tokko walitti cinaa galee qubsumaa walitti cinaa gale jiru'uu walitti cinaa gale wal qarqaare haga tokko fuulduratti miquun hin malti keessattuu gaa beekaa ijoollee wanni irra guddoo balleessu ijoollee biraati ati ka halkanii guyyaa cabxee ijoollee tantee tana akka silaa barbaachisuu dubbiftu waan kijiba jedhamu kana takka'a afaan isaanii keessaa baaftee akka isaan guyyaa tokko hin dubbanne taasifte sayyoo guyyaa sadi ijoolleen biraa dhuftee keessumoofte mana keessan turte ka kijiba beekan ilma kan kee ka waggaa hagam ati dhugaa barsiif dhugaa sana irraanfatee kijibu garta badii gugurdu badii gugurdu namoota ilma isaa jabaateen qabatinirraa akka ilma kan kee tikfattu finfinummaa ol andi maal naan jetti namni hin jedhu maal naan jedhaa namni waan sin jedhu homaa rakkoon hin jirtu ganda dhiyeessi haa ta'anii mana ilma ammoo ati yeroon kenniniif keessa taa'i ijoolleen kee fuudhi deemi gara biraatiin dhaqatillee akka ilmaan kan kee rakkoon sun sirraa mudanne taasis yoo danda'ame duuba warroota haga gaggaarii dhuga'aan jabaatee ilma fi guddise tokkoon wal qabadhaa walitti cinaa galaa wal jabeessaa ijoollee waliif fida waliin ala baha ala bahuun tun barakaa guddoo qabdi waliin ala baataniituma guyyaa torbaanii kana sabti aada ala baataniituma bakka namni bashannana ala taa'u kana familiin lama sadii waliin deemtanii ijoollee waliif fidanii sagantaa bareedaa godhanii fi sagantaa taphaa fuutboolii bakka taphatan waan biraa yeroo taphatan yeroo ammoo taa'anii waa baratan yeroo doggomsuu jidduu isaanii godhanii waan tokko irratti wal doggoman badhaasa haga abboonni lamaa sadii waan kana hojjetu abboonni kun ammoo dhihana isaanii qopheessan haawonni dhihana isaanii qopheessan dhihana isaan nyaatan alaa fidanii achi qopheessanii bifa bareeduun qopheessanii dubrileen gama tokko teessanii dhiirleen gama tokko teessanii ganna gannaan teessisanii akkasi dhihana fi gammachuu nyaatanii bifa kanaan waan gaarii itti himtan. waa yeroo qofaa mana kan kee jirtu itti himuu hin dandeenye baay'ee amma himuu danda'a ijoolleen baay'ee fudhatte yeroo akkasii isin gammachuu isaaniin qalbiin banaa qabdi dirqaniituma gurbaa silaa fuutboolii ilaaluu barbaadu sagantaan fuutboolii ga'ee beeku ka haga silaa iskaay banee fuutboolii ilaalutti lafti fuudhuu dadhabde kana fuutee atiin dirqamaan waasi odeessa waasi barsiisaa kottaa jetteen qalbiin isaa hidhaa qabdi waa baratuu hin danda'u yeroo ammoo bashannan akkas ala deeman san qalbiin isaa guutuma sii banaa qabdi itti guuriga waan feete keessaa haqe waan xurii maraa wal dabarfadhaa saahibni kan kee mana kan kee dhufee ilmaan kee haa gorsu yeroo san gorsitin irraa baata waliin deemaa mana isaa dhaqaa ati ilmaan isaa gorsi haga sirraa caqasan dhaga nama biraa caqasan turuu guddoo yeroo akkas ala deemtan san jireenya alaa sanii fi humna rabbii guddaa walitti hidha imaana isaanii akka jabeessu yeroo bareedduu lafa bareedduu gartan jannata irraa odeessaa fi yeroo lafa gubattuu ammoo burkaan dheedduu gubatte tasaharaa gartan azaabarraa odeessaa fi gaaraa fi kanaa gooro ooqina yoo gartan jabeenya rabbiitiif guddina rabbiirraa odeessaa fi roobaaf kuyyoo dhufe rahmata rabbiitiif barakaa rabbiirraa odeessaafi jechuun haga deemtan imaana isaanii ol kaasu daqiiqaan yaalii godha yeroo tokko tokko badii ilma kan kee tokko irratti beektu osoo isa maqaan dhoofne barumsa torbaanii irratti ummata hundaa nasihaa gootee akka barumsatti badiin sun ilmaan kee keessa nama tokko qaba ammoo maqaa hundaatiin badii kana dhiheessuun ni malti maqaa nama hundaatiin badii kana dhiheessite fakkeenyaaf waan kanarraa dubbatuun gaarii yoo tun fayyaduu baatte haa ammoo isa qofaa uummata irratti hin jedhinii uumaa ambarratti yaamtee mana teessumaa keessatti ka obbolowwan isaatiif keessumaa hundoo achi jiran teettee abalu maaliif guyyaa akkana akkana taatee arda maaliif bakka akkasii dhaqxin jedhiniin adda qofa mana isaa kan hirriibatti yeroo inni hirriibaaf qophaa'e suuta itti dhaqi bira taa'ee haasayin oduu duriirraa odeessii fi waan biraa odeessii fi jaalala kan ta'e akka isa jaalattu ibsii fi eegasii suuta si jaaladha waan gaarii siin jaaladha waan gaarii siin jaaladha waan hamtuu siin jibba akkana akkana akkana bifa akkana akkana waan akkana akkana suuta qofaa isaa jecha gaggaariin osoo miine osoo waraanne osoo dhaalanne osoo dhabaarre osoo lolleen suuta jaalalaan gorsa kenneef jaalalaan sirraa fudhate ilmi kan kee insha allah gorsaa fi qadara rabbii ka bu'u walitti yeroo baay'ee yeroo namni tokko fayyaa isin keessaa dhabu yeroo rakkoon takka isin mudatu dilii rabbitti seennee rabbiin tanaan nu dha'e gama rabbii haa deebinuu jedhi tanaan sodaachise yeroo gammachuun tokko isinii dhufte waan gaarii guyyaa akkanaa hojjannee tanaaf rabbiin guddaan gammadee nuu kenne gama rabbii haa qajeela deemnu akka rabbiin waan gaarii walitti nuu dhaabu jedhi imaana isaati walitti hidhi ilma kan keetii hadiyyaa kennu badhaasa osoo inni quba hin qabne uma xiqqoo beeki waan guddoo bahee guddoo seensisuu miti uma xiqqoo tokko maqaa isaarra barreessii keessa kaayee suuta boraatii isaa jala kaa'eef yoo inni halkan irra fedhe boraatii fuudhe kun waattu jala ta'aaf abbaan keetu haadha kamteetu si barreessa abbaaf haadha keetu si barreessa gammachuun baay'ee itti dhagayamti maal baay'ee si jaalata ilmi kan keewos rakkoo akka nu baqannu tokko siif ilma kan kee jidduu namni biraa seenee siif ilmi kun qola lama ka waliin jiraatu muka goggogaa lama ka wal moggaa qubatu akka hin taane waan lama goggogduu walitti hin jiine akka hin taane wani jabduun takka taana namni yoo qalbii waliin jiraatte waa walitti himuu danda'a waa wal qajeelchuu danda'a waa wal barsiisuu danda'a yoo qalbiin gargar jiraatte waan tokkollee waan tokkollee bu'aa buusuu hin danda'u namni biraa isin jidduun seenee duuba jaalala ilma kan keeti atummaan guyyaa diqqeenarraa ol bu'uuf تهادوا تحابوا الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن والجهل التني يومي بديت كنت سيني واللي براك بديك نرى أتيسان أتبوني دنديتو ملك أغلي سر موري غلي ساتجئة guyyaa akkanaa waan jecha akkanaatiin obboleessa kan kee arrabsiteef waan jecha akkanaa kan barbaachifne hamaa mana kana keessatti dhowwamaatiin obboleettii kan ta'e arrabsiteef mallaqa hankee galii hantee tidaahan sun murame qarshiin shan murame maal waan hamtuu dubbatte bismillah eegasiif eeguu barbaachisa arra yoo maadee arrabni martuu yoo shaniin baase ji'a kana uma tokkoon egaa galii malee hafa jechuun galii malee hafa jechuun egaa barra koo beeki iskuulaa boqonnaa haga bahu waan tokko lama hin nyaatu hin qabu waan tokko tokko inni bitatu barbaadu hin jirtu wanni martuu waliin harkaa jirti. inni sagantaa qaba sagantaan isaa hundi walitti harkaa jira shan keessaa bahuun isaa miidhaa guddaa yoo haga danda'an ilmaan ifii keessa namni jiraatu ilmaan kan kee wajjiin jiraadhu yeroo ilmaan kan keetii wajjiin dabarse yoo hayni dalagdu haga ilmaan kan kee mana barumsaa jiran haa ta'u galgala ganama subii mana barumsaa geessitee dalagoo deemtee galgala osoo isaan hin galle hojiirraa galtee akka ilmaan kee fudhattu dandeettu rabbiin barakaa keessa si haa kaayu wamaa addunyaa kana halkan guyyaa jala cehaniif namuun dhaqqabu addunyaan addunyaa marara qaalii ilmaan kan kee kanaa beeki wanni waan marara qaalii ilmaan abbaan keessa taa'ee halkan guyyaa harka qabatee deemuuniif ilmaan abbaan mashguula irraa ta'e tokko miti abadan haati hagasii nu daran haati gaaf mashguula irraa taatee mana yeroo tokkollee hin jirre manni sun walitti jigee beeki yoo egaa rabbiin si mashguula godhee yeroo dhabdeef akka yeroo hundayyuu telefoona ilmaan kee quba qabaattu faana deemtu maal baratte salaatte eessa geette maal taate maal hojjette waa nyaatte maal taate akka halkanii guyyaa addaan hin cinnu yoo ilmi kan kee tokko imala taa'uu barbaade imala deeme ilma kan kee ka imala deeme kanaaf dhaamsa tokko xalayaa barreessii kenniif suuta xalayaa barreessii achi keessa kaa'eef yeroo hagir bakka san ga'e xalayaa kana haa argu waan tokko tokko ka ati bakka sanitti inni itti bu'uun feene achi keessatti suutan jecha gaariin ibsii fi akka inni irraa fagaatu taasisa. yoo dandeette badhaasa wahiitii fi xalayaasa wal keessa kaaye badhaasa wahii bareedaa tokko ka isaa achi asinitti waa fayyaduu danda'u mallaqa haga tokko achi keessa keettee fi dhaamsa san wajjiin keetteef in ilaalfatu ilmi sun yeroo waan hamtuu sinitti bu'uu barbaadu hundayyuu dhaamsa san yaadata xalayaan abbaa kiyya xalayaan haadha kiyyaa na bira jirti bar jedha haadhatii biraa deemne xalayaan isina bira jirti bar biraan deemne yaadata yeroo hundaa yeroo biraa deemtus akkasii dhaamsa tokko hambisiif waan silaa bakka ati dur bira dhaabatteetti iyyuu eeguu sirri jiru san dhaamsa tokko bareedaa hadiyyaa takka wajjin badhaasa tokko wajjin hamsiif ilma kan kee waliin gabbu'ii taphadhu wama tokko rasuuli alayhi salaatu wasalaam ijoollee xixiqqoo wajjin taphata hasanii huseen faala almee dugda gubbaa koranii akka fardaa deemanii akka gaangee deemanii irraa bu'anii waliin gangalatanii taphatanii rasuula rabbi ati maalayya waliin gabbu'ii taphadhu ilma kan kee wajjin gabbu'ii taphadhu kubbaa waliin taphadhu game boksii waliin taphadhu bishaan waliin daaka waliin ora oriisaa waliin dorgomsuu waliin wal dorgoma waliin taa'a taphadha waliin daawwadha waan daawwatu barbaachisu waliin deema waliin hojjedha yeroo isaan hoomworkii fi hojjetu atis waan silaa qopheessuu barbaachisan achirra taa'e waliin qopheessi akkuma inni hoomworkii hojjetu tatillee atilleen hojjeta atuma isaanis kafii hojjeta atilleen kan keetuma hojjedhu ilma kan keetiin walitti akka jirdanii wal keessa jiraatan yoo danda'ame ilmi kan kee akka inni yeroo irraa yerootti warra nama gaggaarii akka hin dhaqxanii salaamtan godhi olumaa'ii dhaqee akka inni salaamu bakka masjida taa taatu markaza isaanii taa taatu mara isaanii taa taatu akka inni olumaa'ii salaamee hadiyyaa ohii geessee fi olumaa'ii sanirraa du'aayii ohii fudhatu olumaa'iin rabbi kadhatuuf taasiis ilma kan kee ilmi kan kee sirraa haa argu haadhaaf abbaa kan kee hagamta akka kabajaa hagamta akka jaalatta hagamta akka qarqaarta hagamta akka bira dhaabatta haa sirraa argu yoo hegertama sirraa arge sillee akkasii hojjeta inni yoo waan badi'ii takka garte fakkeenyaaf meeshaa wahii bitte magaalaa dhaqxee meeshaa kana keessa mee haa fakkeenyaaf qudaara wahii bitte haa jennu mee fakkeenyaaf asheeta wahii bitte asheeta kana keessa ka shamaa wahii garte walit baasi hunda isaanii teessis meeshaa kana hagasiin bite namticha meeshaa kanarraa bite rishiina godhee na sossobee jira meeshaan taane dullacha badaa cabaa akkanaa keessa naa kaayee mee ilaala haa namni hundi waliin laalu mallaqa haganaa nurraa fudhatee bifa kanaan waan hin taane keessa nuun kaa'e waan rabbiin guddaan hin jaalane hojii rabbi hin jaalane natti hojjetee ilaala haa waliin arganii wanni ati deemtuuf amma namtichan abaa dhufa rabsuu miti akka hojiin akkasii sun hamtuu taate ilma kan kee barsiisu akka inni nama badhaxin hojjenneef wanni guddoo ati deemtuuf san yoos isaan hin dallalan akkamitti akka nuti hojjete laal egaa hundi keenna balleesse meen abaarru rabbi haqa jechuu jedha rabbi karaa haqaa haa agarsiisu jedha rabbi akka inni nama biraan zallame nama biraan hin sossobne rabbi haa taasisu jedha eebbisa eegasi ammoo hojiisu waan hojii hamtuu taateef jecha hundi keenya irraa haa fagaannu yoo dandeette bifa kanaan ilma kan kee guddisi tarbiyaa godhi yoo kana hin dandeenye ammoo nama biraa ka kana danda'u itti cinaa galee akka namni kun ilma kan kee tarbiyaa sii godhu taasisi ilma kan kee kanarraa gaafatamuu jiraatta fuula rabbii duratti tanaaf qophaa'i deebii kennituuf qophaayi rabbiin guddaan ilma keenya nu haa qajeelchu rabbiin guddaan nu haa qajeelchu rabbiin guddaan karaa haqaa nu barsiisee nu ibsee nu laaffisee nu mi'eessee irratti nu haa jiraachisu rabbiin guddaan karaa haqaa san irratti nu haa ajjeesu rabbiin guddaan karaa haqaa san irratti nu haa kaasu rabbiin guddaan fuula isaa duratti rabbiin nu salphisine nu haa milkeessu rabbiin gaaddisa arshii fi jala nu teechisee hisaaba malee jannata nu seensisee hawdii rasuula rabbiin obaasee jannata firdoos rabbiin guddaan nu haa geessu nuufi haadhaaf abbaa keenyalle rabbiin nu haa araaramu ilma keenya rabbiin nu haa araaramu qajeeluma ilma keenyaatti rabbiin guddaan nu haa gammachiisu wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu